di Radio Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya shoti wave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho leta y'u burundi yatangiye kuvugurura itegeko rigenga itangazamakuru muri icyo gihugu mu itegeko dushaka guhinyanyura turashimikira cyane ku cyerekeye amaradiyo yegereye abenegihugu ariyo maradiyo communautaire chantal nijimbere ni minisitiri w'itangazamakuru mu burundi leta ya kongo irashinja umutwe wa kisilamu kugaba ibitero biheruka mu burasirazuba bw'icyo gihugu na umuryango w'abibumbye wasohoye icyegeranyo kivuga ko ivangura rikorerwa abirabura bafite inkomoko muri afurika ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo yamaganira kuri ibitero biheruka mu burasirazuba bw'icyo gihugu ivuga ko byakozwe n'umutwe wa leta ya kisilamu eugeni mukankusi arakomeza igisirikare cya kongo uyu munsi kuwa mbere cyavuze ko umutwe wa kisilamu wigambye kuba ukorana na leta ya kisilamu ari wagabye ibitero bibiri mu mujyi wa beni mu burasirazuba bw'igihugu mu gihe meya yafunze amashuri yo mu karere insengero n'amasoko bigakarizwa umutekano igisirikare ejo ku cyumweru cyavuze ko ibyo bitero byakozwe mu buryo bw'umutwe wa adf byakoreshejwemo ibisasu biturika mu bihe byahise nta muntu wiciwe muri ibyo bitero byombi uretse gusa ukekwaho gutega bombe mu gitero cya kabiri nyuma y'uko igisasu yari atwaye giturikiye mu ihuriro ry'imihanda igendwa cyane ikindi gisasu cyaburijwemo kare mu gitondo cy'umunsi w'ejo hakomereka abantu babiri kuri kiliziya bagaturika ibirego by'igisirikare byahuye n'inyandiko yatangajwe n'intagondwa z'umutwe wa leta ya kisilamu as zigamba ko zagabye ibitero zivuga ko ibisasu byahitanye abantu babiri ibiro ntaramakuru Reuters byo mu bwongereza dukesha iyi nkuru ntibyabashije kubona ukuri ku ruhande rw'abadafite aho babogamiye ku byo umutwe wa is wanyujije muri telegaramu uyu mutwe wigambye ubundi bwicanyi inshuro zibarirwa muri mirongo bwitiriwe umutwe wa adf mu myaka itatu ishize minisitiri w'itumanaho wa kongo yavuze kuri twitter ko umwiyahuzi wateze bombe ariwe ubarwaho igisasu cya kabiri cyaturitse mbere y'igihe umuhungu wa nyakwigendera Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya ashobora kwiyamamaza kuba perezida mu minsi iri imbere iki gitekerezo gihangayikishije impuguke mu by'ububanyi n'amahanga Saif al-Islam Gaddafi umuhungu wa nyakwigendera Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya amaze igihe atagaragara mu ruhame kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi arekuwe n'inyeshyamba zari zamufashe ubu agaragara nk'uwitegura kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'uburayi na Amerika byifuza ko yaba muri Libya mu kwezi kwa cumi n'abiri kuba agaragara muri aya matora biteye ubwoba abadiplomate ba amerika n'uburayi n'impuguke mu by'ububanyi n'amahanga baravuga ko igihugu cya libiya gisanga mu bibazo bihagije bigitegereje hatiriwe hinjiramo umuhungu wa gadafi utavugwaho rumwe n'abatari bake zimwe mu mpuguke mu byerekeye ububanyi n'amahanga zibona ko kwinjira kwe muri politiki ya libiya muri iki gihe byaba bifite isura yo gushaka kwihorera kuruta iyo kunga abaturage Saif ushakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rumukurikiranyeho ibyaha by'intambara amaze igihe avugana n'itangazamakuru rya Amerika n'Uburayi abinyujije mu bahuza ishami rya onu rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryasohoye raporo ihamagarira ibihugu byo ku isi guca burundu ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'urugomo rukorerwa abirabura n'abafite inkomoko muri afurika uretse guca ivangura umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu michel bachelet arasaba ko abirabura banahabwa indishyi kubera ibibi bakorewe iri jambo rya michel bachelet rikurikiye raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ayobora rimaze gusohora nyuma y'urupfu rwa george floyd muri leta zunze ubumwe za amerika iyi raporo imaze umwaka itegurwa igamije kugaragaza uburyo ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'urugomo rukorerwa abanyafurika n'abafite inkomoko muri afurika bigenda byiyongera ni raporo yasesenguye impfu z'abantu ijana na mirongo cyenda biganjemo abo muri amerika igaragaza uko abashinzwe umutekano akenshi bataryozwa ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu n'ibyaha bakorera abantu bafite inkomoko muri afurika ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika leta y'uburundi yatangije igikorwa cyo kuvugurura itegeko rigenga itangazamakuru muri icyo gihugu minisitiri w'itangazamakuru yavuze ko biri mu rwego rwo kujyanisha itegeko n'igihe ihuriro ry'amaradiyo akorera mu burundi ririfuza ko muri rivugurura hagabanywa amafaranga yishyuzwa n'ikigo gishinzwe iby'itumanaho iyi nkuru turayibaza eloge welikaneza iri tegeko ryari inyanyurwe ni ryo mu kwezi kw'icyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani imvo nyamukuru zatumye leta yiyumvira kurisubiramo ni uko hasigaye hari ibinyamakuru byinshi bikorera ku buhinga ngurukanabumenyi n'imbuga nkoranyambaga kandi iryo tegeko ataco ryari ryatekanije kuri bene ivyo binyamakuru ikindi ni uko umwuga wo kumenyesha amakuru ubu wahurumbiwe cane kurusha n'abakiri bato harimwo n'abatazi uko umwuga ukorwa hamwe n'amabwiriza bugenga rino tegeko rishasha kandi rije no gufasha kugira ntihagire abantu basubira kugurura ibinyamakuru bariko barisinira bakugara uko bigombeye marie chantal nije imbere mu shikiranganji wo kumenyesha amakuru burundi itegeko dushaka guhinyanyura turashimikira cyane ku cerekeye amaradiyo yegereye abenegihugu ariyo maradiyo communautaire ayo maradiyo ni uko muri rusangi twasanze hari benshi bahurumbira kugurura ibimenyeshamakuru vyegereye abenegihugu mugabo amaradiyo communautaire ayo akavuka uno munsi ejo agaca yugara bivuga ngo ni umugambi mwiza mugabo birasaba ko habaho itegeko ryo kugira ngo umuntu yugurure mbega kugira umuntu yugururira radiyo y'abenegihugu kuko tuzi ko ifite akamaro kenshi ku benegihugu baba bayegereye ni ibiki byosabwa kugira ngo dushobore kugumeza iyo radiyo ifise ubuzima burebure ntiyuguruke uno munsi ngo gice yugara cyangwa ngo yuguruke uno munsi tuze twumva hari yegereyegere y'abamenyeshamakuru mu iteko rishasha umushikiranganji wo kumenyesha amakuru banifuza ko haba gutandukanya ibintu cane cane mu gukora ivyubahiriza bikanisunga imico n'imigenzo y'ikirundi itegeko nico gituma rijaho kugira ngo rishobore gushiraho uburimbi canke gutega gutegekanya ibintu abantu bomenyekanisha bidatitura imico yacu y'ikirundi canke bidatitura ibyo twategerezwa kumenya ni naco gituma rero dusaba ko bazoza muri ibi biganiro uh, twabasabye yuko bagira ico baterereye kugira ngo ibiganiro canke amakuru uh, canke amareresi aca ku buhinga ngurukanabumenyi turaba hano mu Burundi uh, ashobore kuba ari amareresi adatitura akaranga k'igihugu cacu c'Uburundi muri iryo tegeko rero ni naco gituma twasavye ko abazoba bari mu guhanahana ivyiyumviro bohanabahana ivyiyumviro ku kungene umuntu yokwita umumenyeshamakuru mbega yoba ameze gute mbega hari ikigo coba kijeje kwigisha abamenyeshamakuru canke kubasahiriza ubwenge canke kubaha urupapuro rudondora ko uwo muntu ari umumenyeshamakuru vy'ukuri akurikiza ibisabwa canke afise ubumenyi bukwiye kugira ngo ashobore kurangura uwo mwuga wo kumenyesha amakuru muri zino minyanuro urunani rw'amaradiyo akorera mu burundi rwifuza ko habamwo kugabanyirizwa amafaranga yishurwa muri arct urwego rujejwe gucungera itumatumanako amakuru mu gihugu onezime hari ubuntu mukuru na neabr rw'amaradiyo akorera mu burundi twarasabye yuko ibimenyeshamakuru mwotugabaniriza amahera dusanzwe turiha muri arct baduharira kwanza mu madorari aratuvuna kandi mubona yuko ibimenyeshamakuru ari umupartenere incontournable birakenewe haba mu iterambere ry'igihugu haba mu gushinga neza intwaro rusange ibimenyeshamakuru bitariko birakora neza byogora byogora hariho n'ibindi twasabye mu dushikira imbere nyakubahwa mushikiranganje ni uko ahantu hasanzwe hari ibyuma by'amaradiyo duhereye nk'ahimanga hejuru hari ibyuma bituma amajwi asikwira igihugu cyose twarasabye yuko boduha umurongo w'umuyaga nkuba udacika amatara akaba ahari tugasaba najya amabarabara ajayo kuko uno munsi hariho nk'ahantu hitwa inanzigwe nta modoka n'imwe ishobora gushikayo kandi n'umusozi uriko amabuye bakagira bagira bya pava baje bumva amabuye arahari ngira ntibyogorana cyane iminsi itatu niyo abariko biga impinyanyuro bazomara ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kugira ngo bahurize ku bizohindurwa mu iteko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi barimwo abakuru b'imenyesha amakuru abaserukira leta n'abandi bava mu mpande zitandukanye zo mu gisata co kumenyesha amakuru eroje urikaneza ijwi rya amerika turacyari mu burundi abaturage bo mu ntara ya cibitoke begereye umupaka icyo gihugu gihana n'u rwanda basaba ubutegetsi bw'u burundi gufungura umupaka ujya mu rwanda nk'uko byagenze ku ruhande rwa kongo na tanzania iyi mipaka iheruka gufungurwa yari yarafunzwe kubera ikibazo cya virusi ya korona ariko umupaka w'u rwanda n'uburundi wari usanzwe ufunzwe na mbere kubera ikibazo cy'umubano w'ibihugu byombi pierre claver niyo nkuru arakomeza twibaza ko bizoca bibandanya nini iwacu mu ruhande rw'u Rwanda hariya kuruhwa ko naho bazoca bugura umupaka mugabo twararindiriye turabura byatumye rero tutanira umunezero wacu usubira aho wari uri ubu ni umwe mu banyagihugu baba mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa ico gihugu gihana n'u Rwanda avuga ko amaze kumva ko umupaka wa Gatumba ujabuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Kobero uja muri Tanzania yuguruwe mu ndwi zibiri ziheze we na bagenzi we bari biteze ko na nabo bagiye gukomorerwa bakemererwa kwinjira mu rwanda atangorane naciye numva binejereje cane nca nibaza ari ahubwo ati bava hariya baca baza kugurura hano ku ruhu ariko gushika na n'ubu ni uko hugurura nk'uko buguruya abandi hanyuma natwe imigenderanire y'u rwanda n'uburundi ikabandanya basaba leta n'ukuri nk'umubyeyi ko yotwugururira ko yarinze yugurura ahandi za gatumba hehe natwe ko budufasha umupaka wa ruhwa nabo bakawugurura kabisa kandi baba badufashije cane twebwe ntituzi igituma badashobora kugurura umupaka wa ruhwa bugarama bemeza ko bahahombera vyinshi bagasaba impande z'ibihugu vyompi kuganira bumvikana kugira ngo uruja n'uruza rusubire kuba rwose nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u rwanda na nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u burundi ko bicara hamwe bakayaga bakugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira igihe umupaka wakora twaracora utugori mu rwanda tugashora utumanderena mu rwanda tukaronka utudufaranga twabasha kuraba utudagara tw'abantu ngubu dusa n'abantu twishe dusa n'abantu baboshwe bakugurura imipaka ubu rero ntacyo dufise dukora turicaye ntacyo tubaye turakora icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu rwanda barasimbuka bakambuka hano bakakironka imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha canke se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nka jenda umushoferi guhera icyo gihe byaciye bicumbagira igihe iyi mipaka uburundi buhana na kongo hamwe na tanzaniya yugururwa mu ntango z'uku kwezi umushikiranganji w'amagara y'abantu tade ndikumana yaribukije ko yari yugawe mu ntumbero yo kwikingira ikiza c'umugera wa korona abarundi bashobora kuja muri kongo canke abakongomani bakinjira baciye ku mupaka wa gatumba muvyumve neza ni umupaka wa gatumba wonyene co kimwe n'ikobero hamwe n'imakamba mugina ivyo nivyo tuzoherako bobandanya bashira mu ngiro zirya ngingo nziza zo kwikingira coronavirus kwijajare yamara n'ikibazo c'imigenderanire catumye imipaka yugagwa hagati y'u rwanda n'u burundi abanyabugarama mu karere ka rusizi ku ruhande rw'u rwanda basaba ko cokugwa mu nzira kuri mikoro y'ijwi ry'amerika baributsa ko kubona batakigenderanira na bene wabo b'abarundi agahombo ari kanini aha ni naho hari isoko ryaremwa ku bice birenga mirongo irindwi ku ijana n'abarundi bavuye mu ntara ya cibitoke mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana hano twahakoraga amafaranga turi munsi y'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi ariko ubu ngubu kuba barafunze byahise bihagarara ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona ko imiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo nkanjye niho navukiye ariko nza gusa ndi umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u rwanda sayizi tuvugana nubwo nagera ku mugezi imbandi kubona jama yanjye hakurya ko sinanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze furagisiyo ubu ni ukuvuga ngo ngewe ubu hano mu rwanda natandukanye n'umuryango kuko manake igisokuru cyanjye cyinshi cyo kwa mama kiri burundi nakuze nomoka i burundi naba nca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo byari ibintu byiza ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe ujya i burundi n'aha hakurya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngo abe yagerayo mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane saha nko muri iyi minsi ya korona ho ni ibibazo bikomeye cyane mu kiganiro cyatanzwe n'abavugizi b'inzego ku munsi wa gatanu uheze prosper ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u burundi yishyuye ko iyo myidogo y'abarundi n'abanyarwanda batuye ku mupaka izotorerwa inyishu vuba n'ibiganiro bya politike n'imigenderanire ngira murazibuka umupaka w'uburundi n'u rwanda wugawe ku mvo mwese muzi z'umutekano muke n'imigenderanire itari imeze neza ariko nk'uko mubizi ibiganiro byaratanguye hagati ya leta y'uburundi na leta y'u rwanda biciye mu nzego zitandukanye hariho abategetsi bajya barabonana nabi rwanda twizeye ko mu minsi iza ikibazo kizotorerwa inyishu uburundi n'u rwanda turababanye gushika isi henuke kandi duhamagariwe kuzobana nibaza ko bitebe bitebuke imigenderanire izosura igende neza nta nkeka imaze kugenda neza n'ayo mayira azokugururwa murakoze ivyo biganiro hagati y'ibihugu bibiri bivukanye bimaze hafi umwaka biriko biraba bimwe vyabereye mu rwanda ibindi bibera mu burundi abanyagihugu begereye umupaka ku mpande zose bobo bifuza ko vyonyaruka inzitizi zikava mu nzira pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tuve mu burundi twambuke tujye muri tanzania aho impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nduta zivuga ko zugarijwe n'ibibazo by'urusobe bishingiye ku kuba batagihabwa imfashanyo ihagije umva uko babitekerereje james jovin umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera muri tanzania ubwo yabasuraga yitwaje icyuma cye gifata amajwi kimwe gusa ni uko tuvuze ibintu twebwe ngaha mu nkambi kweri hariho amashyirahamwe menshi mu bihe byahera yaza tubaza ibintu ukuntu tubayeho tukabisigura mugabo tubivuze tukitega yuko ibyo twavuze byasohoye tukakena turabye nk'ubu n'inyuma y'inkambi baratubuza kujayo dusohoye nk'iyo mu mayira tubona ngo abahamiyaji bakatwirukako nuko uwucitse ku icumu akagaruka ngaha mu nkambi akaza yaba aba yasinzikaye ubundi nawe abandi nabo bakabatwara nuko inzara ntaho tujya ntaho turaba ntaho twirukira ntanaha none ubona twokora iki inzara aha rirarenga tutariye kugira ngo tuziganye kaca ngaho tugatuna none twicaye uko ubona twubaho gute tembo n'amagorwa twayateye twatewe n'amagorwa kweri n'amahera yaha mu nkambi ntapfadika abatwege b'amasikini tutakigenda mu giha ni ugutunatuna amaso ngaho nzanye n'abataruka mu giha bo bararonka nangahe bakagura utwo basuma bakarya none nk'abatwege naho abatamakazi n'abatama turaza gupfa kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi none ubona twobaho gute ahubwo jewe mbona yuko ngaha kweri mw'iyi nkambi ikintu cerekeye ubuzima bw'umwe mu bifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kiraduteye ingorane gose nk'umuntu aronsa ako gafu akagatwara kw'isoko agakabisha n'uwuzanye ibindi bifungurwa kuko nta kwamira ku ndya imwe nk'iyo fu kugira ngo tugume tuyirya ataco tuyikavye usanga naho nyene n'abana bacu usanga bagenda bagira ane bagira ingorane z'ibigwara kare nabagiye kwibaruka barabahereje utuntu batana muhira nk'akadobo nk'iki ariko ubu nta na kimwe babahereza n'agasabuni ntibabaha baje n'amaguru kuva ku bitaro tuvuge kuva mu izoni ya kade ya cumi n'umunani cyangwa ya mirongo ibiri ava ngaho n'amaguru agasika hariya mu izoni ya cumi n'umunani n'amaguru ivyo kweri nivyo turasabye un icyo kibazo ni ukuri igerageze ikiturabire ca wibaza warashitse ushitse baguhaye agasari kandi ukaryamika hasi none ako gasari komara imyaka itatu ukikaryamako ikireta ni uko maze ikindi naco bakaca bavuga ngo bakaca bavuga ngo duhaye ngo ab'imiryango bameze uko ngo ngo duhaye ngo ngo abapfakazi ngo duhaye ngo abatishoboye bamwe bishoboye none baca bayakura heho yo kugura aka gasari kandi ntibashoboye kuja inyuma y'inkambi kubera ko nta ruhuca dufitiye none wowe watishoboye yishoboye aca agakura hehe twebwe turasaba yuko yuweni yoraba ibiharuro nk'uko yadufashije ubwa mbere kuko none n'isafuriya dufise zaratobotse ibibido dufise byaratobotse kira kintu cose yobaratugabiye byaramaze guhera ubuteka un nk'iko yatwakiriye ikadushikana no muri tanzania twari tugowe reka yo yaratwakiye n'utuzu iradufasha kutwubakira ahubwo nibandanye n'ubu idufashe hanyuma igihugu cy'amahoro nticaboneka niyaba barambiwe twebwe turiko turataha hanyuma ikindi cya kabiri nibarabe rero kimba ari ubwo bugari baduhereza butuma tumererwa nabi canke bagomba ko dupfa nibahereze uburenganzira yuweni irafise ibibanza yitunguruze ko nta kintu twohagararako kuko ngaha turaruhije nihere ku murongo hubwo kujya nyene yatwakiriye iduhe kujya nyene kuko ndabona umutekano mu banyagihugu wosubira kuba hamwe hariho n'igihe ahunguka atafise ashikira none akavuga ati none ino ndabuze ho njyama nahariya nuko nyene agapfa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene agapfa kugenda uko nyene niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanze atabari bushikire kaja mu bindi bihugu kandi no mu ivyo bihugu hari igihe badashikayo canke bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gutyo nukubera ni gupfa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza ico nifuza rero yuweni ni uko yodufata nk'umuvyeyi wacu igasubira ku murongo yahorako nk'uko yari yatwakiriye ikaturosa ivyo dukeneye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu gihe ikibazo cy'ubushomeri ku barangije amashuri gikomeje kugaragara mu burundi bamwe mu rubyiruko baravuga ko bagenda bahindura uburyo bakoreshaga mu gushaka akazi kwimenyekanisha no kwihangira imirimo mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo mu baganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije kuri iki kibazo harimo diodone nahimana wiyamamaje ku mwanya wa perezida umwaka ushize ubu akaba akuriye ishyirahamwe ry'urubyiruko new generation burundi harimo kandi na leopold maroha wize ibyerekeye uburezi rock bideri nawe watumiye muri iki kiganiro yize ibyerekeye indimi iki ni igice gito cy'ikiganiro bagiranye duhereye ku buryo leopold maroha abona ikibazo cy'ubushomeri mu barangije kaminuza
nyakubahwa frederic nk'uko bivuze haraciye imyaka ibiri ntegereje kaminuza mu ruhengeri icyo gihe nta kazi ndaronka umuntu nicaye ngaho umugabo ku kwicara nyine ibisimba kwicara kuko umuntu aguma yikanga nubwo akazi kagoye kuboneka n'uyu munsi rero amaperedofe yose tubona nk'uko wabivuze n'izi bya edikasiyo n'izi fakirite ya edikasiyo igisata kijyanye n'igifaransa n'icyongereza Eh, iyo turiko turaraba amapedofe aba basaba ama experience oo ntushobora kugira experience uvuye ku ishuri uca usanga baronka akazi ari ba bandi ba bandi nyene bakazi kagumamo ba bandi nyene bamwe bari bagasanga nyene twebwe rero tuhora twibaza je namwe nibaza ikibazo kimwe nigeze no kwibaza umunsi umwe nakibaje umuntu ndamubaza nti none gute batatugirisha ama formation certifiante au moins aduha ama ama experience kuko kandi ibyo bita experience dayo je sinavuga ko ari na experience kuko bisaba kuba umuntu yangaje abantu bamaze gukora ahandi aho kubangaje abatarakora ba- bangaje abakoze ahandi rero kikaba kiba ikibazo ku bantu duheza abantu duheza barashobora kugeraho hari abageraho bakurukuruka batara- batararonka akazi batarakora ariko leopold i- igihe muba muri mu mashuri muraronka akaryo ko kwimenyereza mu mashyirahamwe canke mu biro bakabaha akanya mukagira ivyo bita stage ego jewe nkaje yagakubwiye muri education mu ruhengeri dukora stage y'umwaka wose twakoze stage y'umwaka wose namaze umwaka wose nigisha eh, nigisha igifaransa n'icyongereza muri secondaire hanyuma turandika ibitabo rero ibyo byose ntibazifata nka experience rero kuko bafata ko umuntu yabikoze yiga kuko nta certificat baguha yabyo baca bafata ko umuntu ari mu ishuri ariko iyo ni experience ikomeye cyane n'umuntu amaze umwaka wose yigisha akabikora nka stage kandi bakamukota muri kotation ziri fixe urumva ko iyo- iba ari experience ikomeye cyane ariko rero kubera ko atari kubera ko atarupapuro rundi muri apare ya diplome uba ubifitiye iba iharura nka experience nicyo kibazo gihari none leopold maruha nk'uko umaze kumara nk'imyaka irenga ibiri mutaronka akazi hari ibintu mubona mwohindura ukuntu mwahora musaba akazi kugira ngo murabe ko vyogenda neza canke mukagira nk'ibindi vyiyumviro nta bintu bishasha muriko muragerageza kuko hariho ibintu vyinshi vyahindutse kuva mu myaka ihe- mu- nko mu myaka ibiri iheze Ah, ubushomeri bwari buhari ariko haraje n'ikiza ca covid cumi n'icyenda cyatumye n'ubuzi buke bwari buhari bugabanuka kurusha hari ikintu muriko muriyumvira kugira ngo murabe ko mwuva muri ubwo bushomeri
jewe niko ndaraba ikintu cya mbere coco iyo twamubwiye ko frederic nawe ariko batwumviriza hari ikibazo dufise abantu twize muri- muri sisiteme za kera muri sisiteme ya kera nka jewe nabamubwiye kuva niga narize segondere narize primaire ndiga segondere ndayiheza sinigeze mbona ikuru yantreprenariat ivyo ndabikubwiye narize ndaheza sinigeze mbona ikuru yantreprenariya nize segondere niga muri segondere nize lettre moderne mpeshe lettre moderne nza muri université burundi niga literature anglaise langue ya literature anglaise urumva naho nyene ni bya bintu by'indimi gusa ni literature tu hanyuma tuva muri ivyo umuntu amaze kuja mu rwanda niga ibya education sinigeze mbona ikuru yantreprenariya hanyuma iyo rero abantu bari baravuga ngo nitugire amantu nidukore ntiturondoremo ibisubizo je mpora ndababaza nti abo duba tuganira mpora ndababaza nti ok mwe muriko murabivuga muriko mukorera leta sivyo mufise n'imitari kuko muramaze guhembwa kuko mwebwe mumaze ku mu mitari mutosohokana iyo mitari mufise mukaja gukora natwe mukatwita tugakora parce que ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane rwose ikibazo muvuze ca entreprenariat ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko
Eh, rero jewe ico ndiko ndakora ubu nk'ubu ubu aricaye ndiyumvira ndavuga nti kameme uburundi buriko burinjira muri east african community daye niyo buri kandi ah, turiko turaraba iy'isi itera ija isi irakeneye icongereza ubu ndiko ndarondera negeranya abantu pandare vacanse abanyeshuri kuko nk'uko abafaransa babivuze eh, l'oisiveté est la mère de tous les vices et les mecs qui ne font rien deviennent la théorie du diable rero nafashe iyo slogan kugira ngo mbyinirize ababyeyi bafate abana babo babaduhe tubegeranye tubokipe bandare vacanse hanyuma tubigishe babe okipe itiruma icyo ni cyo kintu natanguje nubwo niyo gitangura n'ibyo ariko ndatanguza kugira ngo ndeke kwicara nanjye ni icyumviro cyiza cyane rwose muravuze ikibazo gihambaye cy'ibintu mutashoboye kwiga muri mu mashuri cya entrepreneuria ariko duhiriwe duhishije ko turi kumwe n'umushirantahe eh, Dieudonne Nahimana eh, asanzwe eh, arangurira ibikorwa nk'ivyo nashaka kuvuga mbere na mbere eh, imbere y'uko eh, duha ivyiyumviro cyangwa ubumenyi mu vyerekeye ukuntu eh, abaheje kaminuza bokwiyungunganya bagatangura ubuzi bwabo bagatanga n'akazi kabakikorera twabo nashaka kuvuga mbere na mbere atubwiye ukuntu abona ico kibazo c'ubu- eh, c'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu barangije kaminuza ushenahe Dieudonne Nahimana murakoze cyane Eh, nibaza yuko waheje kuvuga yamaze kuvuga ikibazo aho gitangurira ikibazo gihagaze bwa mbere noneho muri icyo nokwita systeme educatif ingene ah, ibijyanye n'amashuri n'inyigisho bitunganijwe Ah, usanga bidaha akaryo ko umunyeshuri ah, yiga kandi azi neza ko ariwe azokwironderera akazi agashobora no kuba agatanga usanga rero ah, ingene amas- amashuri yari atunganijwe kera aho ah, ubuzi bwa mbere bwihutirwa bwari bwo gukorera muri leta cyane cyane ibijyanye na adirisasiyo gutunganya ibijyanye n'ibikorwa by'intwaro n'ibiki Um, ico gihe ubuzi bwari buboneka uh, reka ko tuke tugira ikiganiro turatumira n'abantu babize amashuri ya kera bavugira ati twebwe bagenda ku ishure ukiga ibintu uzi neza yuko uzobiheza ucuronka akazi kubera ko atabandi bantu bari bakiza ariko babikora ubwo rero bw'uburyo bw'ingene amashuri atunganijwe ico gihe n'uyu munsi niko bukimeze donc eh, systeme iracameze uko nyene ituma abantu ba- baja mu mashure mugabo bakagenda baheza ukamubaza uti uzi gukora iki ahubwira ibintu yuko azi ibintu biri byose ari azi enseignement general ubwo ata kintu kiri sadika kiri pratika ashobora kuba ariko arakora ico ni ikibazo ca mbere kijanye n'ingene uburyo bw'amashuri butunganijwe na systeme scolaire ingene yubatswe ah, muri bihugu byacu ca kabiri ni ikibazo kijanye na kimwe mwamubagize nyine muti amasaje mukora eh, imbere y'uko mutangura ku mu amashuri mutangura gukora amasaje atunganijwe gute donc eh, ibyo bita amasaje amashuri asigaye agenda kurusha abanyeshuri bagenda kwihugura kwimenyereza usanga bagenda ah, atatunganijwe neza atanga uburyo bwo kuyashigikira burimwo ugasanga umuntu umunyeshuri yize informatike mugabo agiye gukora ahantu mu ishyirahamwe bamuhinduye nk'umuplanto laboratware ikuriye hari icupa naha cyangwa hariya hanyuma bakaza bakamupimira urupapuro y'uko yagize stage mugabo atakoze ibijyanye n'ibyo yize kubera ko ah, ibintu by'amasaje bitari subventione Ah, icya gatatu norangiriza ko ku bijyanye n'ikibazo gice gituma habaho ubwo bushomeri ni uko ah, na- aba- abanyeshuri nabo baba bamaze guheza ibijyanye n'ibyo bize ni uko usanga ba- bitoroha ko bumva ko bashobora gukora ibita- ibitajyanye n'ibyo bize ni ukuvuga eh, murazi yuko muri ibyo bihugu nka muri muri amerika cyangwa ahandi hari ibyo bita amajobu hari ibikorwa umuntu ashobora gukora nawe bita bijyanye n'ibyo yize ugasanga arashobora kuvuga ati ndashobora kuza gukora muri resitora ndashobora kuza gusiga irangi naho nize eh, icyongereza cyangwa nagize iki ugasanga rero hariho umuco wundi mu buryo bw'ingene tumenyereye ibintu ugasanga umuntu yitwa ko yahejeje kaminuza ngo ntiyoza gukora akazi gasa n'agasuzuguriro Ikibazo Icyo c'umuco.
bivuga ko arizo ntama zitatu nyamukuru zituma habaho ubushomeri muri kino gihugu ikibazo cy'umuco turakigaruka ko kandi ikibazo eh, cy'ukuntu ah, abahejeje kaminuza bashobora kwiyungunganya bagatangura akazi turakigaruka ko nacyo nyine ariko nagomba ah, tuhe n'ikaze umushirantahe roke bideri nawe nyine eh, ari muri iki kiganiro akaba nk'uko twabivuze yahejeje muri kaminuza ah, ines eh, mu rwanda akaba nawe nyine gushika ubu atararonka akazi nashaka eh, bideri roke muraho murakomeye Eh, muraho neza eh, na mukoro turakomeye yego mwe turi Eh, ndabaramukije ndabaramukije cyane eh, ndabaramukije n'abatumire turi kumwe muri kino kiganiro nda- ndabaramukije n'abariko baradutega amatwi bose inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi mbararikira gukurikira amakuru arambuye mu kanya reka nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije yegeranijwe na fasil gabehu naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese